radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na oriane itanga ishaka mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda naho tuvugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri radiyo ijwi ry'amerika site yacu ya interineti aho mushobora kuronka amakuru n'ibiganiro ni we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ni wo mwanya w'ikiganiro murisanga mwumva buri munsi mucumva saa kumi amasaha y'ubujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda gushika saa kumi n'imwe uno munsi tugiye kuganira ku rugendo rw'umukuru w'igihugu c'u burundi evariste ndayishimiye mu gihugu c'u bubirigi mu mpera z'indwi ihejeje kurangira kaze mwese
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika nk'uko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga ku itariki cumi n'indwi gushika mirongo ibiri z'uku kwezi kwa kabiri perezida w'uburundi evariste ndayishimiye aherekejwe n'umutambukanyi wiwe n'abandi bategetsi ba leta y'uburundi bari mu rugendo mu gihugu c'ububirigi aho yari yitabiriye inama ya gatandatu y'abakuru b'ibihugu n'amaleta agize ishirahamwe ry'ubumwe bwa afurika n'ubumwe bwa buraya i buruseli ku mugwa mukuru w'ububirigi urwo rugendo rubaye mu gihe igihugu c'uburundi kitari bwitabe eh, kitari giheretse kwitaba no guserukira igihugu c'u Burundi mu nama zo ku rwego rwo hejuru ku mugabane wa Buraya kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na kane ku itariki umunani z'ukwezi kwa kabiri ishirahamwe ry'ubumwe bwa buraya zakuyeho ibihano vyari, vyari, vyari bimaze imyaka itandatu vyarahaye igihugu c'u Burundi yamara abari mu mashyirahamwe amwe amwe aharanira agateka ka muntu siko babibona mu rwandiko ruheruka gushyirwa ahabona rwashyizeho umukono amashyirahamwe cumi n'indwi atandukanye menshi muri yo kandi yari yaragwanyije intwaro y'umuhisi perezida Petero Nkurunziza bavuga ko ba bavuga ko bakiriye nabi ingingo y'ubumwe bwa buraya yo gukura ibihano ku gihugu cy'u Burundi bo babandanya kuvuga ko agateka ka muntu mu Burundi e, n'ubu katifashe neza umukuru w'igihugu cy'u Burundi yakiriwe n'abarundi baba mu mihinga mitandukanye ya buraya aho yari ari mu rugendo rw'iwe mu Burigi uh, ariko kandi uh, hari n'uwundi mugwi w'abari baje i Buruseli mu myiyerekano uno munsi mu kiganiro muri sanga rero turaza kuha ijambo abanywanyi b'ijwi rya amerika bashikirize ivyumviro n'ibibazo kuri ico kibazo cerekeye niba uburundi bukwiye kubandanya bushigwaho ibihano uh, nk'uko bivugwa n'umugwi umwe eh, bavuga ko agateka ka muntu kabandanya kutifata neza mu burundi canke ababona yuko kumbure igihugu uh, c'uburundi kiriko kirogorora kiriko kiraja mu nzira nziza nk'uko bivugwa n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa buraya aho baheruka gutanga imfasha imfashanyo uh, ku gihugu c'u Burundi mugenzi wacu Desire Hatungimana rero duteguriye inkuru mu mpera z'indwi irangije aho umukuru w'igihugu asubiriye mu gihugu c'u Burundi muri urwo rugendo rwiwe reka tubanze twumvirize iyo nkuru kuri uno w'imana mw'ijoro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye niwe yashika ku kibuga c'indege ca Bujumbura avuye muri iyo nama aho abarundi bari barindiranye igishika co kumenya ivyavuye muri iyo nama mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaramenyesheje ko hapfunditswe byinshi kandi bizogirira akamaro Burundi arashikiriza bimwe bimwe bigiye kuja mu ngira vuba arashimye intambwe uburundi bugeze ko avuga ati ntitwosigara inyuma rero ati twebwe ntitwirirwa turaja hirya no hino ati uburundi twamaze kubutegurira n'imfashanyo mu iterambere baca baratwemera yuko ubu bamaze kwemeza amahera ashika imiliyoni amajana abiri na cumi na zine muri izo miliyoni amajana abiri na cumi na zine miliyoni mirongo ibiri mwozikoresha kugira mukingire iki kiya ca rusizi ati kugira ibidukikije biri impande y'uruzi rwa rusizi dushobore dushobore kubibungabunga neza hanyuma ibindi tukazoca rero twumvikana ibisata amasoko ntanganguvu n'umuyagankuba ibijyanye n'uburimyi n'ubworozi amagara y'abantu bijyanye n'inyigisho mu mashuri ibyo byose rero twaciye tuvugana yuko tugiye kubishyira mu ngiro vuba inyuma y'iyo nama yari yamuzinduye umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko ashimishwa no kubona abarundi benshi baba i burayi bifuza kwifatikanya n'abandi mu iterambere ry'igihugu nk'uko naba ndabivuga abarundi barahindutse ibyo nabonye barahindutse cyane kuko abitavye iyo nama abanyitavye baje kundamutsa bavuga bati turakeneye kubona umukuru w'igihugu warabona ko bafise akanyamuneza kandi baje bose ntitwavuga ngo imigambwe y'icankiyi baraje bose bose nabo abantu bahora bibaza yuko binuba igihugu nabo nyene baraje twarayaze neza ndabashikiriza ingene Burundi bumeze nabo baratanga ivyiyumviro vyubaka kandi ciza nuko bose ubu ntawe uvuga ngo agiye kuguma hanze bose barashaka urumva ko bafise inyota yo kuza mu gihugu cabo c'amavukiro naho biruko Evariste Ndayishimiye arafise ivyo anegura bamwe mu barundi baba ku mugabane wa Buraya hariho ikitatujyoheye kubona hakira abarundi bacipfuriza nabi uburundi twarabonye abarundi bakeyi bari kurushi aho o sinabishimye nabagayiye kuja kubwira amakungu ngo ibihano uburundi turababajwe nuko uburundi buvuye mu bihano bakabwira amakungu ni nkuko bisutse ivu mu maso kuko nta n'umwe yabaraba nta n'umwe yarabakeneye mugabo murumva yuko ari ibimaramare Frederico bamvuga inyumvira yari mu batunganije imyirekano yo kugaragaza ko mu Burundi hakirangwa amabi menshi arimwo no kunyuruza abantu nk'uko umugwi w'igihugu wigenga w'agatekakazina muntu uherutse kubigaragaza imbere y'inama nshingamateka asaba umukuru w'igihugu gutwarira bose natureke twivuge ico twifuza umuntu yavutse yishira yizana ntiyavutse ngo abe umuja w'abandi baze baravuga batapfuna amira habe namba twebwe dukeneye ko tuba barundi tushaka ijambo kandi tukarironka nico ndandaye yazize kandi natwe tubwiza kugikiranira gushika tukironke intwara ari mbi tuvuga ko ari mbi ari nziza tukavuga ko ari nziza naheba sendedefudede avugira abarundi ku rubuga ari sendedefudede atawundi muntu n'umwe afise ijambo niyaba ashaka demokarasi niyicara demokarasi tuyiganire uko gucinyiza si demokarasi ibyo ni vya gisirikare turavyanse umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaragaragarije abarundi ko kubona ibihano bari barafatiwe bifutwa abishimira abakuru b'ibihugu vya Kenya na Tanzania bahagurutse bakaja i Burayi kugira bumvishe abagize umuryango umwe bwa Burayi ko Burundi bukwiriye kuva mu bihano Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Rakoze cyane mugenzi wacu Desire Hatungimana kuri nkuru yaduteguriye nk'uko muvyumvise rero uh, hari impande zibiri bamwe babona yuko ibihano vyari bikwiye kubandanya ku gihugu c'u Burundi abandi bakavuga bati hoya ahubwo igihugu c'u Burundi kiriko kiraja mu nzira nziza uh, n'imfashanyo na uh, n'ubumwe bwa buraya buriko burabona yuko cogoroye bukaba buriko buragifasha reka rero twugurure imirongo ya telefone twumve ibyo abanywanyi b'ijwi rya amerika bafise babishikiriza turifuza kandi mu kanya kari imbere kuba dufise impande zari ziri mu gihugu cy'ububirigi ku munsi wa gatandatu aho bakiriye umukuru w'igihugu cy'uburundi n'abari kumbure mu myiyerekano muri icyo gihugu nyine reka tubanze twakire abanywanyi duhereye kuri kwizera kwizera uraho neza
yego yego
amahoro neza ubu duhamagaye uri hehe
murakoze cyane nk'uko wari ubivuze nitwa kwizera eriyezeri ndi gisa mu karere ka rulindo ubwo ni mu majyaruguru y'u rwanda ndishimye cyane kandi kuba mumpamagaye kuko ijwi rya amerika rwose ngenda bakunda mu inshuti z'akadasoboko iyi radiyo ntabwo njya nkuraho urushinge rwose ni byiza cyane urakoze
yego yego ego ikibazo cyangwa icyumviro kuri iki kibazo cerekeye eh, urugendo rw'umukuru w'igihugu c'u Burundi mu gihugu c'u Bubirigi aho bagize bamwe manifestation ariko kandi abandi bakanamwakira neza ah, bakavuga bamwe bamwe ati ibihano bikwiye kubandanya abandi, abandi bati oya nibive ku Burundi wewe uvyumvira kwiki
ngewe urabizi neza ko igihugu cy'u Burundi ni igihugu cy'abavandimwe ni igihugu cy'abaturanyi buriya ubwabyo kuba perezida yateye intambwe yo kugera mu Buru- yo kugera mu bubirigi biriya eh, njye gifata nk'intambwe nziza ishobora gutuma uburundi nabwo noneho bushobora kwaguka kandi biriya bihano bigomba kuvaho kuko ntabwo ari ibintu bikwiye igihugu cy'u Burundi baramutse bagikomore rwose ntekereza ko byarushaho kuba byiza cyane Mm. Ego none kwizera kuri wewe nk- nk- nk'ibihano iyo bihawe igihugu ubona ari inde bisinzikaza kurusha abandi ni abategetsi Mbere ni abanyagihugu ntabwo ni igihugu ntabwo iyo iyo igihugu gihawe ibihano ntabwo ibihano mbona ko bibangamira abategetsi ahubwo ibihano bigi- ai- ai- twe abaturage abanyagihugu ni twebwe tu- ni twe bigiraho ingaruka zikomeye cyane kurusha uko abanyepolitike byabagiraho ikibazo A- a- akaba ariyo mpamvu biramutse bitunganye rwose biriya bihano bigakurwaho burundu ntekereza yuko abaturage b'i burundi nibo mbere na mbere byagirira akamaro kurusha uko leta yagira umumaro uretse ko niyo niyo ifite urufunguzo nk'uko bateye intambwe yo kujya mu bu- mu bubiligi ariko ibyo ari byo byose abaturage abanyagihugu nibo ba mbere buriya bifitiye akamaro Mm. none eh, gaye kwizera ko mbure buduha nk'akarorero bamwe bakumva nk'abanyagihugu bari mu gihugu iyo habaye nk'ibyo bihano duhe nk'akarorero nka kimwe mu bintu uhora ubona bi- bi- bishikira canke bi- bi- bigwa nabi ku banyagihugu iyo hari ibihano ku gihugu
nk'urugero buriya naguha ubu hariya mu burundi ushobora kujya kubona ukabona harimo nk'abantu nk'urubyiruko rushobora kuba rujya kwiga mu gihugu cy'ububirigi wenda harimo nk- nk'abantu bigayo cyangwa se hari ibintu bishobora kuba biva mu burundi bikajya mu mu bubirigi ibyo byose iyo ni imbogamizi nko ku muntu wenda wari ufite imari runaka wenda bizinesi yakoraga mu burundi ariko akanayisohora hanze ubwabyo ni imbogamizi ubu ngubu ntekereza ko hari ikintu aba ahombye kandi kugira ngo kizagaruke gifata igihe kirekire ariyo mpamvu ubona ko umuturage ku isonga buriya we niwe ugira ikibazo n'imbogamizi ya mbere igiraho ingaruka kuruta umunyagihugu Kuko umunyagihugu buriya ah, ntabwo ashobora ku- kuba yagira ikibazo cy'ubukungu kurusha umuturage ayobora kuko eh, umuturage ba- mbere na mbere ku isonga buriya abafite nk'urugero nari nguhaye niba umunyeshuri yavuga mu burundi akajya kwiga mu bubindi buriya ikibazo kiba cyavutse urumva a- agiye gucishisha amashuri bizinesi runaka umu- umu- umushoramari yakoraga mu mu burundi akajyana mu bubirigi yarahagaze ibyo ngibyo ni ikibazo gikomeye Mm. birumvikana birumvikana kwizera turagushimiye cyane ku cyumviro cyawe ushikirije turagushimiye cyane
ndabashimiye rwose kandi ijwi rya amerika ndabakunda cyane hano igisa mu karere ka rulindo ndabakunda cyane mu mudugudu nerereyemo mu mudugudu wa gakovu ngira ngo radiyo yanyu numva amasaha yose yakabaye nta kintu na kimwe kiba kinshika buriya Mm, birumvikana ni radiyo yanyu ahubwo mwebwe abanyagihugu kugira ngo mushobore gushikiriza ibibazo byiyumviro mushobore kuronka amakuru biradushimisha kumva namwe ah, bibagwa neza
yego yego murakoze Mm. Eh, tubandanye ku murongo wa telefone rero mu kiganiro muri isanga twakire gateretse amahoro neza gateretse christophe
Eh, amahoro neza uraho urakomeye
yenda shima twebwe Mm, uherereye hehe
yemereye i Bujumbura aha na mu Kabondo Mm. E- ego sinzi ko Mm. sinzi ko inkuru twashikirije mu ntango y'ikiganiro aho perezida evariste ndayishimiye ashika mu burundi agashikiriza uko urugendo rwe rwagenze mu bubirigi mu mpera z'iyindwi akavuga yuko rwagenze neza uburundi bwaronse imfashanyo ah, kuko kumbure igihugu kiriko kirogorora Ah, wewe ubivuga ko iki kuko hariho n'abavuga yuko ahubwo uburundi bwari bukwiye kubandanya bugirwa ko ibihano kuko hari ibintu byinshi bitarahinduka wowe ubivuga ko iki
Eh, mu bisanzwe nka jewe ndiko nda- nditegereza ukungene ibintu vyoba bimeze rero kuba yaragize urugendo ni byiza ariko si benshi bishobora kuduhimbara turabye kungena ibintu bimeze hirya no hino urashobora gusanga ibintu bimwe bimwe bimeze neza ibindi ugasanga bigenze nabi Mm, ni ikihe kintu wibu- wifuza ko cohinduka canke co cotera intambwe imbere
Eh, je nkaje nk'icyo no kwifuza cyotera intambwe nuko hoba agateka kazi na muntu kakubahirizwa Mhm.
ikintu cyose umuntu aku- a- ari mu makosa afashwa agahanwa nk'uko biba bitegejwe n'amategeko Mhm.
hanyuma hanyuma ibihugu nabyo biba byafashe- byadufatiye ibihano bikabona yuko mbere yo kurekura yo ku- yo kudukura kw'ibihano bakabanza bakaraba ukungene ibintu bimeze mu gihugu yuko byose bigezwa kuba byubahirijwe Mhm.
hanyuma umuntu akagira ubwigenge aha- aho aba ari hose akagira ubwigenge amasaha yose aba ari- aba- aba abwiye ku gikorwa cyiwe agashika amahoro atamuntu ariko aramutotera hirya no hino cyangwa ngo dupiki by'imigambwe by'ibiki by'ibiki mu- kwa mudasanga ibyiyumviro ntibisigure yuko umwoca mwankana Mm.
yego hano njyewe n'icyo mba mba mbona demoke yagikwiye kandi icyo nk'icyo cyubahirijwe mu bantu- mu bantu mutaba musangiye ivyiyumviro ukabyumva kumwe mu bintu byose kuko Mhm.
hose mu bihugu byose byo ku isi si ngombwa ngo abantu ba- mu- muhuze ku- kuri politiki Mm.
yego Eh, none ku rwego kumbure nko ku- kwa- kw'amakaritiye cyangwa rw'intara hariho uburyo bwo gushikiriza ibyo vyiyumviro kugira ngo kumbure bitoregwe inyishu muraronka akaryo ah, kumbure aho uherereye bwo kugira ico mushikirije haba ku bayobozi b'akarere canke ah, niyihe nzira ubona yoba yoroshe kugira ngo ushikirize ivyo vyiyumviro
kubishyikiriza ni kimwe hari n'aho nk'ibyo ugiye kubishyikiriza muba mutu- mutabyumva kumwe wasanga nawe ari byo bikugirira ingaruka bivanye n'aho tutaro nk'aho umuntu ashobora kubishyikiriza Mm.
Eh, kubera utashobora kuronka aho aho ushobora kubishyikiriza urumva hariho bimwe bimwe umuntu ahise ashobora kugenda aratinya kuko wumva yo kwikingira waramara kabiri Mhm. Mm.
yego kuko ya- yaba umuntu nawe yaho nkaza arabishyikiriza bimwe bimwe kuko wa undi baca umugani mu kirundi tuba utazize umwungu arazira umushoma iki- ikirukuru umuntu agakivuga aho bitagenda neza aka- akaronka akivuge Mm. Eh, none kuri wewe gagateretse eh, hoba ari cyane cyane nk'uko wabivuze ni ku rwego rw'umutekano urwego rw'ubutungane urwego rw'ubutunzi ubudandaji ni hehe cyane cyane wowe ubona yuko hakwiye gu- gutera intambwe
bisanzwe mu rwego rw'ubutungane mu gihe hose hari amahoro mu gihugu kiba kirimo amahoro ata muntu avuga ati naka aramuhohotera muri ubu buryo muri ubu n'ubu ibintu byose bishobora guca bigenda neza mu gihe umutekano ubutungane byose bigenda neza umuntu akubahirizwa aho byose bishobora kugenda neza byose bishobora guca bijya ku murongo mu gihe byose biba biri ku murongo umwe ubutungane n'umutekano
Mm.
yego n'ibi- n'ibiciro bishobora gusa bi- bi- bigabanuka kubera iki hari umutekano ubutungane umuntu akigenga Mhm. Mm.
hariho byinshi biba bica bigwa mu mporero kubera iki ata atakubahiriza agateka kazina muntu ataki byose bimeze nabi n'ibindi byose bica biza byisunga ibyo by'ubwa mbere mu gihe habuze umutekano hakabura amahoro hakabura kubahiriza agateka kazina muntu fatative muri icyo gihe byose bica bigenda uko nyene Mhm. Mhm. Mm.
Yego.
ego birumvikana Yeah.
gateretse urakoze cyane kuri icyo cyiyumviro nizeye ko kumbure ah, abayobozi bakumva kandi bumva ah, icyiyumviro cyawe kandi yuko hashobora kugira igihindutse kuko ah, ni icyiyumviro nk'umunyagihugu ufise kandi wizera yuko gisho- ibintu bishobora guhinduka
yego birinze naho byoba byiza kweri kuko igihugu cy'uburundi cyari igihugu cyiza bigiye gu- bimeze neza batavuga bamwe bakumvikana byoba byiza cyane Mhm, ego urakoze cyane gateretse turagushimiye reka tubandanye ku Sawa, murongo sawa, wa te- mukomere.
ego tubandanye ku murongo wa telefone twakira ivyiyumviro vy'abanywanyi b'ijwi rya amerika kuri iki kibazo Ah, twakire twizeye twizeye eh, turi kumwe ku murongo twizeye imana murantunga ni twizeye imana jean amahoro neza jada maseni ego
amahoro amahoro mu bavandimwe uraho urakomeye
ndaho ndashima imana Mm, uherereye hehe
ngewe tuvugana ndi i kigali umure- mu karere ka kicukiro umurenge wa masaka yego
icyumviro cyawe ni ikihe kuri iki kibazo cy'uyu munsi ah, aho turiko turaraba ivyerekeye igihugu c'uburundi ah, niba ibihano abanyaburaya bari bagishizeho haciye imyaka itandatu baragikuyeho bakongera bakavuga ko bagiye gufasha igihugu c'uburundi mu guha imfashanyo hama ah, kumbure bamwe bakavuga ati oya ahubwo vyoguma wowe ubibona gute
Eh, mu by'ukuri eh, ku kibazo cy'uburundi kuba eh, cyarakuriweho ibihano ni ishimwe rikomeye ni iby'agaciro ku gihugu cy'uburundi Eh, kuba cyarakuriweho ibihano rero ni ukuvuga ngo uburundi bugiye kongera gusubirana ubukungu ubukungu bwari bwaragiye navuga bucika intege navuga eh, hari ibya- ibitagendaga neza buriya ziriya nkunga zituruka hanze duhabwa n'amahanga ziza zunganira ibyo igihugu kigeraho ibi rero iyo eh, igihugu gihagarikiwe inkunga nka kuriya hari hari ikintu kigabanyukaho nko ku gihugu rero kuba Burundi bwarafunguriwe navuga ko abarundi bagiye bagiye kongera ba- biteza imbere eh, iriya nkunga ize yunganira abaturage abanyagihugu Eh, navuga ko afurika muri rusange na- navuga ko eh, buri muntu wese yakishimira ku mwanzuro wakuriweho igihugu cy'u Burundi kubera ko eh, kubera ko buriya iyo umu- igihugu gihagarikiwe inkunga hari byinshi gitakaza Mm. Mm.
yego birumvikana birumvikana urakoze cyane Ura- urakoze cyane Eh, reka du- duhe akaryo n'uwundi munywanyi w'ijwi rya amerika ku murongo wa telefone eve ndayikeza nawe kaze neza mu kiganiro muri isanga
kazi murakoze cyane Mhm. Eh, iki- Ah, ok mariko mava ku bintu byerekeye n'uruzinduko rwa perezida yego
yego sinzi ko mwamaze kuboneka ubwira ntabure kuvuga yego turi kumwe turakumva duka ku ijambo yego Mm.
ku ruzinduko ntirwari rubi rwo kujya mu mu bindi bihugu ku- kuko eh, urabona ko uwa mbere yagiye asa n'uwugaranywe ariko uwa ariko arasa n'uwu- n'ugendera ibindi bihugu turibaza twizeye ko hariho akarusho bizoba mu burundi Mm.
yego Mhm. mu buhe mu buhe gisata mu kihe gisata wizera kuro- kubonamwo akarusho cyane cyane
yewe reka twizere mu cy'imigenderanire n'ibindi bihugu kuko ibindi ntibiraza kuko nawe n'iby'umutekano mvuga ko bitaragenda neza n'iby'ubutungane n'ubwo ibyo biri bitari mu gihugu nta nta na kimwe kiba cyo kigenda neza Mm.
nabo ndibaza ni buke buke akiri mu ntango ngira bitoza nta nagifite intambamyi nyinshi za- zamutega ibitego kugira ngo nta- ntabandanye mu byenye yiwe icyo ariko arakora Mhm. Mm. imigambi yiwe
Yego.
Mm. urakoze cyane ive ndayisenga kumbure waduhamagaye uri mu kahe karere
Ya, mu rwanda mu rwanda Mm. urakoze cyane Eh.
ive ngaho mu rwanda turagushimiye ku cyumviro cyawe
namurakoze
radiyo ijwi ry'amerika isamiranirai washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri muri wa mwanya w'ikiganiro murisanga mwumva buri munsi amasaha y'ubujumbura mu burundi ni kigali mu rwanda uno munsi umunsi wa kabiri eh, turiko tuganira ku ah, rugendo rw'umukuru w'igihugu cy'u burundi evariste ndayishimiye mu gihugu cy'ububirigi mu mpera z'indwi irangije aho aheruka gutaha ashikiriza yuko uburundi bwaronse ah, intererano i- imfashanyo y'amafaranga atari make ah, kugira ngo uburundi bwogorore uburundi bubandanye mu nzira y- y'iterambere Eh, tubandanye ikiganiro mu kanya tumire amate turagaruka
bakunzi b'umukino wa basketball irushanwa rya basketball africa league rizwi nka bar ryongeye ryagarutse ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri ngibi birakomanga natwe ku ijwi rya amerika mudatenguha ku bufatanye n'ubuyobozi bwa bar tuzaba twawukereye tubagezaho iyi mikino y'imbaturamugabo muri basketball nyafurika ruzambikana tariki ya gatanu y'ukwa gatatu bibiri na makumyabiri na kabiri amakipe cumi n'abiri yambariye urugamba rwo kwamburaza amareke yo mu misiri ikamba yambitswe ubwo yegukanaga igikombe cya mbere cya bari umwaka ushize ibihugu bitatu senegali misiri ndetse n'ubw'imisozi igihumbi nibyo bizakira imikino mirongo itatu n'umunani iteganyijwe muri iyi bari ya bibiri na makumyabiri na kabiri turabararitse rero nta gukuraho urushinge kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika ndetse n'andi maradiyo dukorana kuko tuzabagezaho iyi mikino irimo kuba ibizaba bivugwa mbere na nyuma y'imikino ndetse n'incamake y'uko izaba yagenze basketball africa league ku ijwi rya amerika ninde uzakijyana ntimuzacikwe
radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga muri isanga y'uyu munsi reka tubahe inkuru tuba twashikirije mu ntango abacinjira mu kiganiro cyangwa abacumviriza ikiganiro mwumve turiko turaganira ku rugendo rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho mu mpera zindwi turangije yari mu gihugu cy'ububirigi igihugu uh, uh, cy'ububirigi mu nama z'umuryango w'ubumwe bwa buraya n'ubumwe bwa afurika uh, reka twumve inkuru hama turabandanya
kuri uno w'imana mw'ijoro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye niwe yashika ku kibuga cy'indege cya Bujumbura avuye muri iyo nama aho abarundi bari barindiranye igishika cyo kumenya ivyavuye muri iyo nama mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaramenyesheje ko hapfunditswe byinshi kandi bizogirira akamaro Burundi arashikiriza bimwe bimwe bigiye kuja mu ngira vuba arashimye intambwe uburundi bugeze ko avuga ati ntitwosigara inyuma rero ati twebwe ntitwirirwa turaja hirya no hino ati burundi twamaze kubutegurira n'imfashanyo mu iterambere baca baratwemera yuko ubu bamaze kwemeza amahera ashika imiliyoni amajana abiri na cumi na zine muri izo miliyoni amajana abiri na cumi na zine miliyoni mirongo ibiri mwozikoresha kugira mukingire iki kiyaya ca rusizi ati kugira ibidukikije biri impande y'uruzi rwa rusizi dushobora dushobore kubibungabunga neza hanyuma ibindi tukazoca rero twumvikana ibisata amasoko ntanganguvu n'umuyagankuba ibijyanye n'uburimwe n'ubworozi amagara y'abantu bijyanye n'inyigisho mu mashuri ibyo byose rero twaciye tuvugana yuko tugiye kubishyira mu ngiro vuba inyuma y'iyo nama yari yamuzinduye umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko ashimishwa no kubona abarundi benshi baba i burayi bifuza kwifatikanya n'abandi mu iterambere ry'igihugu nk'uko nama ndabivuga abarundi barahindutse ibyo nabonye barahindutse cyane kuko abitavye iyo nama abanyitavye baje kundamutsa bavuga bati turakeneye kubona umukuru w'igihugu warabona ko bafise akanyamuneza kandi baje bose ntitwavuga ngo imigambwe y'icankiyi baraje bose bose nabo abantu bahora bibaza yuko binuba igihugu nabo nyene baraje twarayaze neza ndabashikiriza ingene Burundi bumeze nabo baratanga ivyiyumviro vyubaka kandi ciza nuko bose ubu ntawe uvuga ngo agiye kuguma hanze bose barashaka urumva ko bafise inyota yo kuza mu gihugu cabo c'amavukiro naho biruko Evariste Ndayishimiye arafise ivyo anegura bamwe mu barundi baba ku mugabane wa Buraya hariho ikitatujyoheye kubona hakira abarundi bacipfuriza nabi uburundi twarabonye abarundi bakeyi bari kurushi aho o sinabishimye nabagayiye kuja kubwira amakungu ngo ibihano uburundi turababajwe nuko uburundi buvuye mu bihano bakabwira amakungu ni nk'uko wisutse ivu mu maso kuko nta n'umwe yabaraba nta n'umwe yarabakeneye mugabo murumva yuko hari ibimaramare Frederico bamvuga inyumvira yari mu batunganije imyirekano yo kugaragaza ko mu burundi hakirangwa amabi menshi arimwo no kunyuruza abantu nk'uko umugwi w'igihugu wigenga w'agateka kazina muntu uherutse kubigaragaza imbere y'inama nshingamateka asaba umukuru w'igihugu gutwarira bose natureke twivuge ico twifuza umuntu yavutse yishira yizana ntiyavutse ngo abe umuja w'abandi baze baravuga batapfuna amira habe namba twebwe dukeneye ko tuba barundi tushaka ijambo kandi tukarironka nico ndandaye yazize kandi natwe tubwiza kugikiranira gushika tukironke intwara ari mbi tuvuga ko ari mbi ari nziza tukavuga ko ari nziza naheba sendedefudede avugira abarundi ku rubuga ari sendedefudede atawundi muntu n'umwe afise ijambo niyaba ashaka demokarasi niyicara demokarasi tuyiganire uko gucinyiza si demokarasi ibyo ni ibya gisirikare turabyanse umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaragaragarije abarundi ko kubona ibihano bari barafatiwe bifutwa abishimira abakuru b'ibihugu vya kenya na tanzania bahagurutse bakaja i burayi kugira bumvishe abagize umuryango umwe bwa burayi ko burundi bukwiriye kuva mu bihano desire atungimana kigali ijwi ry'amerika
nk'uko mubyumvise rero aba ni bamwe na bariya bashikiriza ibyumviro byabo harimo n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi perezida Evariste Ndayishimiye ku rugendo uh, yari arimwo mu gihugu cy'u Bubiligi mu mpera zindwi turangije e, twari twifuje rero kuronka impande zitandukanye zo kuri urwo rugendo uh, cyane cyane abari mu gihugu cy'u Bubiligi uh, bari bari haba mu myirekano canke bari bamwakiriye ariko biratugora gato bamwe twabaronse ku murongo wa telefone biriko biragorana ko binjira mu kiganiro abandi ntibabonetse ariko turaza kubandanya tugerageza kubashikiriza ibibazo n'ivyumviro by'abanywanyi b'ijwi rya Amerika umwe mu bo turiko turagerageza kurondera ni Eme Magera Eme Magera yari muri bamwe mu bateguye imyiyerekano ku munsi wa gatandatu mu gihugu cy'u Bubiligi twifuza kandi no kuronka bamwe mu bari muri mu bakiriye umukuru w'igihugu cy'u Burundi bari mu mugambwe CNDD-FDD mu gihugu cy'u Bubiligi turiko turarondera kandi ku murongo wa telefone twiza ku muronka twemerewe yuko aza kwitaba ikiganiro ni Honorable Anselme akaba ari umwe akaba ari umuyobozi wa Diaspora Ndundi mu gihugu cy'u Bubiligi nawe nyine turamuronka mu kanya kari imbere turiko turagerageza kumwongera ku murongo wa telefone reka tubandanye ko muri twakira abandi banywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika turabona abatari bake muri kuri facebook mushikiriza ibibazo ibyumviro ndabwiwe ku murongo wa telefone y'uko eme magera tumuronse atubwire uko byari bimeze mu gihugu cy'ububirigi ku munsi wa gatandatu eme magera kaze mu kiganiro murisanga murakoze cyane kuntumira turaho turaho ndaramukije kandi n'abandi turiko dusangira ijambo tugomba gusangira ikiganiro hamwe rero n'abo bariko bashaka kubaza ibibazo yego murakoze cyane gufata kano kanya ko kuganira natwe eme magera mwari muri bamwe bateguye imyiyerekano ku munsi wa gatandatu aho perezida evariste ndayishimiye yari mu gihugu cy'ububirigi imyiyerekano uwo munsi ahanini intumbero yari yihe muri make
muri make nashaka mbanza nshimira abantu nyine bitabye icyo gikorwa igikorwa cy'iteka bashoboye kuza kugaragaza akababaro kabo bakaza biteguye mugabo ukabona ko bari bari banyotewe gushikiriza ikiri ku mutima kandi icyo gihe byari bihe bidasanzwe mwarakurikiye mwese amakuru kuntu hari igihuhusi gikomeye cyane igihuhusi cyitwa enisi hari hakanye cyane rwose ariko abantu ntibacitse intege baraje ari benshi icyo gihe n'amatren yari make kubera nyine ibyo nyine by'inzu by'icyo gihuhusi kandi ibintu twateguye ikiringo kitarenga iminsi itatu iminsi ine urabona ko abantu bari banyotewe ko baza kugaragaza akababaro kabo kugira berekane yuko igihugu cy'u Burundi atari nyabagendwa nk'uko abandi babiririmba rero abantu rero murankurikira yego rero abantu baraje turagerageza kwerekana ako kababaro amasaha abiri turashimira leta y'ububirigi iyo yashoboye kukwemera yuko ikaduha uruhushya rwo kugaragaza aka kababaro kacu dufise imbere y'icicaro cy'ubumwe bwa buraya hanyuma twashimira n'igipolisi caje kikaturinda atari nk'aho ahandi usanga baca bazana amasase abantu ahandi ugasanga bazanye amahiri bariko barahita abantu hama rero twarakoze rero gushika turarangiza turataha mu mutekano ntangere
urakoze cyane urakoze cyane Eh, urabivuze ko abaje gushikiriza umubabaro barashoboye kuronka ako karyo babishikirije hanze n'aho hari hakanye ariko kandi twarumvise twarabonye yuko hariho eh, n'abadashigikiye ubutegetsi ah, kumbure bari bari mu nyubakwa yari yakiriye umukuru w'igihugu cy'u Burundi bakanashikiriza n'amajambo ah, kuri mwebwe mwabibonye gute mubivuga kwiki ah, kumbure ko bari bari muri ico kibanza hakuba hanze namwe mwabibonye gute
twabibonye neza kuko twebwe umuntu wese ashyize icyubwiro aho asha- aho ashaka kuko twebwe tu- turi mu bihugu bya demokarasi dushyigikira demokarasi turimo turondera demokarasi naho tubona ikiri kure mu burundi abantu rero bashitse bashitse aho hantu vye- ntibatwara vyiza ko eh, bagiye bakumviriza umukuru w'igihugu bakamubaza ibibazo biyu- ibibazo biyumvira ibibazo bibaba- bibabakiye twe turabishima cyane niba babajije atari ibintu byo guherekeza bagiye babaza ibibazo by'ukuri kuko narumvise nk'umu nk'umutama ahumuye mbona impa yarabajije ivyerekeye ivy'agateka kazina muntu katatu- ukuntu gatose kara ivyo nibatwara ibintu vyiza cane kuko natwe nibyo twari ko turagaragaza twari ko turagaragaza muri iyo muri iyo mbeho muri muri- muri ico gihuhusi iyo tampete ba- bavuga itwaye n'isi donc twe twibaza ko uwagiye hariya agashikiriza ako kababare ni vyiza mugabo rero nka- nk'umuntu yogenda hariya mugabo akampa akatelefone kandi iyo telefone agomba kuvuga ati ndahurira n'inshuti n'abagenzi hama twifotozanye n'uwo muri abo bantu twumva ko atari ukwidegenja kwari kuha- kwari kwari kurimo kuko eh, ku- kuvuga ati ni conference publique ni ukuganira n'abanyagihugu ni ukuganira n'abo usanze mu bubirigi mugabo ugasanga n'uburenganzira bwo kuba ufise igikoresho cawe uvuga ati ndagera kwifotoza urabona ko harimo ikintu cakoba niko novuga Mm, ariko nk'uko mubizi inshinga nawe magera mu bibanza birimo umukuru w'igihugu kenshi umutekano uba ukomeye cyane uba utegerezwa ku- kubahirizwa ndakeka ko bishobora kuba byari kimwe mu mpamvu baba baratse amatelefone abantu
tureke kwitwa- tureke kurondera ivyitwazo bitari umutekano si umukuru w'igihugu c'uburundi canke se abandi ba- bawucunga ngaho umutekano wacungwa n'aba- wacungwa n'ababirigi kandi sinibaza abantu baka amatelefoni ko ari abo- ko ari ababirigi abantu bari bagenda n'umukuru w'igihugu Mhm.
ivyo rero ntitwobizamo ku- kure kuko hariho am- hariho na bamwe bamwe bari bafise izo telefone De- donc, eh, donc urabona ko kuri jewe nuko utashaka kugira berekane koko abantu bariyo canke abantu bari hanze kugira bakume bakurikirana ibiriko biraba biriko biraba Mm.
biriko birabera indani Mm.
ego umushinga nawe magera mbere abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa bujumbura canke bwa gitega bavuga cane cane eh, mu misi yahera mu myaka yahera bavuga cane cane ko intwaro y'umuhisi perezida uh, petero nkurunziza yarenze ku masezerano y'iyarusha muri bibiri na gatanu ubu uh, opposition abatavuga n'ubutegetsi ah, abari mu bubirigi aho mwari muri n'ahandi m- i buraya ah, opposition ikibazo cane cane ishimika ko n'ikihe
Bo, ikibazo carusha n'ubundi cara- n'ubundi kirarangira murazi yuko mu bihumbi cumi na gat- mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu eh, twari mu biganiro bwa- bya- byatanguje- byatangurijwe eh, i- i kampala i- i- entebe mu muri- mu- mu buganda ivyo biganiro byaratanguye bitanguzwe cese eh, na nyakubahwa umu- perezida wa uganda hanyuma turabandaniza eh, turabandaniza arusha kugira ngo turondere ukuntu two- tora inyishu irama kugira ngo two- ukuntu twogumana mu masezerano y'arusha ivyo biganiro vyarabaye birabandanya mugabo ukabona ko umukuru unuze umugambwe umwe nu- n'abo bacuditse eh, ni ukuvuga snfdd na leta n'abo bacuditse batashaka kuvyitabira ivyo biganiro rero vyaratanguye mugabo gushika uno munsi ntawe uzi iyo vyahereye eh, nu- gushika uno munsi ibiganiro vya ntibavuze ati havuyemwo iki ntibabwiye abarundi mugabo twarumvise ko hari icegera hariho urupapuro rw'inzira rwa- rwa- rwavuyemo mugabo nivyo twumvise mugabo ntibigeze barushikiza barushikiza abarundi mugabo ico novuga nuko abarundi abarundi eh, eh, sinzi bari barindiye yuko hagira ikivamwo muri ivyo vyi- muri ivyo vyi- muri ivyo biganiro ku buryo ku buryo nibaza kuri je ko n'ivyo biganiro vyagomba kubanira kuko ntaco nti- ntiba- nta- nti- ntivyigeze birangira ntivyigeze birangira hanyuma ico novuga nuko biravye umugambwe uri ku butegetsi wa EC usha coba uraka kuza no muri ivyo biganiro hari ibiganiro vyari bitunganijwe mu bibiri na cumi n'umunani mu mpera z'ubu- mu bibiri na cumi n'umunani uranga kuvyitabira ahubwo baca ba- barihuta bagira ibindi nze- bagira ayandi ma- ayandi ma- ibizwi ibindi bwizwa shingiro rihamba ry'am- ry'amasezerano yarusha ni ukuvuga rero amasezerano yarusha n'ubu turaca yashimitse ko kuko niyo masezerano tubona yuko yashoboye gu- kuzana amafu- amahoro mu burundi niyo masezerano ubona yuko yari akwiye kugaruka kugaruka muze mu gihugu c'uburundi
urakoze cyane urakoze cyane nk'uko twabwiye abanywanyi b'ijwi ry'amerika twagerageje cyane kuronka abari bari mu kibanza cyo kwakira umukuru w'igihugu cy'u Burundi kumbure ah, hari harimo kandi n'abari mu mugambwe CNDD-FDD ariko ntibashoboye kuboneka Ah, turiko turagerageza ku murongo wa telefone ah, kuronka umuyobozi wa diaspora ndundi mu kanya gato araboneka ariko mu kurindira ah, reka twakire abanyonyi b'iradiyo ijwi ry'amerika bakibifise ivyiyumviro nabo nyene n'ibibazo twakire muco pierre claver muco pierre claver kaze neza
amahoro cyane muraho urakomeye Eh, muco clavier uduhamagaye uri hehe hama uduge ku ijambo Eh, turafise umutumire eh, eme magira Bujumbura.
Mhm. ubu ufise iciyumviro canke ikibazo ku mutumire eme magira ku murongo wa telefone
mbo jewe ni nk'icyiyumviro ku bya eme magera nta kirekire nabivuga ko halo ego turi kumwe
Eh, kuko eme magera n'umusitwaye ashobora gushikiriza ibyiyumviro byiwe
Mhm.
nadahungabanije umutekano mm, w'inzego hanyuma icyo novuga ni uko mu bisanzwe ibyo bavuga yuko ku kuba baravuze ko ibihano bitari kuvaho numva ko katari ko kari kuvugwa bivanye n'ingene mugabo genda byiyumvira nibaza ko bari gusaba ahubwo ababikuyeho bakagira icyo basabye leta kuko nabo igihe babifata hariho icyo babifatiye hariho icyatumye babifata nimba rero ibyo byatumye babifata barabonye ko byavuyeho byose ubwo kubikuraho byari nta kibazo rero nibaza ko ahubwo bayeme magera batari kwiyamiriza leta y'ubujumbura ahubwo bari kwiyamiriza bakuyeho ibihano mu gihe babona ko icyo bari babishiriyeho nimba bari babivuganye ko kitari bwaveho nibaza ko byari kumera uko mu cyiyumviro cyanje Mhm. birumvikana muco claver eh, urakoze cyane ku cyumviro cawe turagushimiye Eh, Ego, du- namwe murakoze ego ngaruke ku mutumire eme magera Ah, muvuga ko igihugu cy'u burundi gikwiye kugumizwaho ibihano ah, mu bisanzwe igihugu kiri mu bihano ah, nk'uko bamwe mu banyagihugu babishikirije ku murongo wa telefone babona ko abanyagihugu bamwe bahahombera cyane eh, ubuzi burabura ubutunzi bugasa n'ubuhungabanye n'ibindi byinshi Eh, mwebwe kandi musanzwe mufise n'imiryango mu burundi naho nyene yumva izo ngaruka z'ivyo bihano mubona koko vyari bikwiye kubandanya biriho ku gihugu c'u burundi eh, tubwire ico mwiyumviye
je nibaza yuko tutabitegera kumwe kuko ibihano nibaza ko ah, imfashanyo imfashanyo iri kubiri Ku- kuri jewe sinibaza ko vyari ibihano nk'uko bavuga ko bari ibihano bahaye ba- bafatiye abarundi Ni ibihano bafatiye leta iyo leta baya- bayagirizana ugushika n'uno munsi yuko ita- idatunganya neza aka- akazina akateka kazina muntu niba rero ivyo bihano babifashe kubera agateka kazina muntu kada- kadafashwe ne- katifashwe neza mu burundi tukamenya yuko abantu baguma bapfa bi- aba- bapfa abandi banyuruzwa abandi ugasanga bariko barahohoterwa batabata mu mabohero vyabandanye kwa kuri kandi n'ivyo vyegeranyo mpuzamakungu n'ivyegeranyo vy'uburundi vy'abarundi biravye- biravyemera mbere ni- na- mbere na- na- na- n'umukuru w'igihugu nyene yaravye- yaravyemanze yuko abantu ba- abantu ba- banyuruzwa abantu bi- ba- baburizwa baburizwa igufa hariho nk'umunywanyi wacu eh, matata eh, augustin yishwe n'iperereza mugabo iryo perereza n'ubu no munsi ba- aba- aba- aba- aba- aba- aba- aba- abatumye eh, ba- yicwa ba- bamufashe bose baraci- baracidegembya numva ni iperereza ryose rifatwa nico n'ubwo bwici n'ubwo bwicanyi abo si bo bonyene abantu bafunzwe ni- nisinzi urumva rero kuba bafashe ivyo bi- ivyo bihano babifatiye leta ntibabifatiye abarundi kuko ico bita aide humanitaire nico kirabandanya kandi nta muntu yovuga ati ntimu- ntimu- ntimu- ntimu- ntimu- ntimufashe mu bintu by'umuyagankuba ntimufashe mu bintu eh, bya- byu- byu- byu- byu- by'ubuga- by'ubuvuzi ivyo vyi- ntivyigeze bihagarika nobabwira yuko ibice mirongo umunani kw'ijana musha do- mu- muco mubaza mu- mu- mu- mu- ibice mirongo umunani kw'ijana vyagumyeho kwe tuvuga ati rero hagufatayo amafaranga iyo leta bafatiye ibihano novuga nk'umukuru- nk'umu- nk'umu- nk'umu- nk'umu- nk'umushikiranganji w'intwara yo hagati mwese murabizi abo babura- nyaburaya nyene bamushize ku- ku- kuri isi y'abantu bafatiwe ibihano kubera bamwagiriza guhohotera akazina akazina muntu ayo mafaranga rero hakuyashira muri iyo leta muzi yuko iyo leta amatungo ya leta aja mu mufuko w'abantu bamwe tuvuga ati kugira amashyirahamwe yahora ayashyikiriza abanyagihugu n'ingoga akayashyikiriza abanyagihugu atazinze guca muri leta nibandanye uko muga ntibahabe leta izogenda leta irimwo abasirikare kuko umukuru w'igihugu ni umusirikare umushikiranganji wa mbere ni umusirikare umukuru w'inama umushikiranganji w'intwari wo hagati ni umusirikare urumva ico gihe ni intwaro y'igisirikare urumva rero dukeneye demokarasi demokarasi ya gisivili yoshobora guha abasirikare kandi abasirikare uzi yuko bari muri ibyo bihano kandi n'icyatumye n'ibyo bihano bifatwa kitarahaba nibyo rero nibyo rero twamye twiyamiriza ukuntu bosubira gufasha leta kuko ni bijeteri diregiti imwe igenda niko bimeze kuko ayandi ntiyigeze ahagarara nk'akariro gatoya nk'akariro gato mu ntego gatoya baravuga ko amerika yatanze miliyoni y'amadolari amajana ane iyo miliyoni y'amadolari amajana ane ku myaka itanu iyo miliyoni ntawuvuga ati abantu bayatangiye kubera iki ku mwaka uheze baratanze miliyoni mirongo umunani hanyuma kuri uyu mwaka naho batanze miliyoni mirongo umunani ayo mafaranga si mashasha abantu bayatanga urumva rero uharuye ugize igiharuro ujya usanga iyo myaka kuri iyo myaka itanu nivyo miliyoni mirongo umunani mirongo umunani bazoba batanze nta kintu gishasha bovuga ngo ngo baratubwiye kuko bije abo abo ubutegetsi bukeneye nayo nayo muri bije natwe tuvuga ati bije ya leta izoza igura igitoro c'abapolisi igura igitoro co mu iperereza igura igitoro co kuza guhemba abantu mu iperereza baza gufata abanyagihugu babanyurutse twebwe numva ntitwobishigikira kandi ari ibintu byiza bicinyiza abanyagihugu ari ibintu bizakica abanyagihugu none mushinga ntahe magera intwaro zarahindutse ibihano byafatiwe ku ntwaro ya perezida Petero nkuru nziza uko ndabyumva none iyo myiyerekano yari ni ukuvuga ko mwiyamiriza igihugu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya niyo mwagiriye imyiyerekano mwerekana ako kababaro cyangwa mwagize imyiyerekano mwerekana akababaro k'ibiko biraba mu burundi kuko numva ko mwagiriza ubumwe bwa buraya yuko bwakuyeho ibihano ataco bafatiye ko koko mubona ataco bafatiye ko nta cahindutse mwagize imyerekano aribo mwiyamiriza
nibaze ko tugomba gutandukanya ibintu kandi kuko nkuru nziza n'umuntu mugabo yaserukira yaserukira yaserukira leta yari arimo yaserukira leta atwara kandi kandi icyo gihe ntiyatwara wenyine n'uwo minisitiri w'udureteneri bavuga yari mu bakorana n'umuhisi nyakwigendera nkuru nziza umukuru w'igihugu cy'uno munsi ndayishimiye barakorana bakorana hafi yari leta y'umugambwe kuko cndfdd ni sisiteme ni umugambwe uri ku butegetsi ni umugambwe wagirizwa ayo mabi yose kandi uwo mugambwe ntufata abo bantu ngo uvuge ati turabikuye kubera bakoze ayo makosa hari ubucamanza ubwo bucamanza ntibubacira imanza urumva rero izo mbonerakure zitwagwa n'umugambwe cndfdd muri uwo mugambwe cndfd nawo twagwa n'abantu abo bantu rero nibo bakora amakosa bakayamuga bakakora bishimikize intwaro barimwo bishimikize icicaro barimwo bishimikize n'uwo mugambwe barimwo muga bakoresheje uburyo bwa leta nivyo rero nagomba gusobanura rero kuvuga ati twebwe twabaze twabwira abanyaburaya ati ya mafaranga mugomba gutanga ca citwazo canke ca kintu catumye ibibazo mufata ingingo y'ukureka guha amahera leta mugabo mukayajana mukayajana ubwo nyene ahashikira abanyagihugu aciye murajya amashyirahamwe yigenga kinyaboneka muraraba ko mutari ko muriko murakwabira mu cogezi ba bantu nyene bamwe bose ba bantu bari kuri vya bihano ariko kandi ngarutse
twebwe rero kugira tugire iyo myiyerekano twarerekanye n'amasanamu y'abantu bariko baricwa ni ukuvuga yuko uno mwaka wonyine uwo mwaka uno mwaka wonyine duharuye ibitegiri ibitigiri biteye ubwoba hafuye abantu barenga igihumbi n'amajana abiri na mirongo ine na batanu abantu twarerekanye n'amasanamu yabo turayerekana ngaya twebwe twarira busema twaraberekanye mugabo nabo nk'abo bategetsi hakugera kuzana ambasade yo muri ita mu butaliyano kuzana ambasade yo muri bwongereza kuzana ambasade zose za ambasade zose z'iburaya zose ukaza ugakoranya iburaya ugashyira ugashyira muri sare igusikomera amashi kandi bakoresheje n'amafaranga ya leta kuko kugira ngo umuambasaderi yari mu butaliyano cyangwa umuambasaderi yari mu bufaransa kuza ngaha mu Bufa- mu- kuza ngaha mu Birigi yakoresheje igitoro ca leta ubu bari twagira twagira ati rero ha ko muza muraha amafaranga abo bantu bazi ko bara- bara- barasesagura ayo mafaranga agenda ahubwo ha kuzana demokarasi acinyiza demokarasi ayo mafaranga mwoyaha abanyagihugu ubwo nyene ataciye kuri abo kuko ayo aba- bayakoresha bayakoresha bayakoresha nabi Mm.
ikindi naco twa- ikindi naco twabaza ni gute eh, leta eh, uburimwe bwa buraya bush- buganira eh, na leta y'u Burundi mugabo iyo leta y'u Burundi ikanga kuganira na be- na- na- na- na- n'abarundi yari mu biganiro muri muri muri- muri- muri Tanzania ikiriyonjora iragenda ntiyaganira none u- a- abarundi bwongere ntibashoboye kuganira ntibashaka ntibashaka ntiba- ntibemera ko baganira n'abarundi mugabo bagenda kuganira n'aba- n'aba- n'abakoroni ejo bundi bariko barashwana ego kandi mm, ah, birumvikana yuko abantu bashobora kutabona ibintu kumwe hama nyuma yaho bakabibona kumwe none ku banyagihugu ah, kumbure batari bake bari mu gihugu n'abari hanze ah, twarabonye amasanamu y'abari bari eh, mu nyubakwa ya- y'abakiriye umukuru w'igihugu cy'u Burundi igitigiri nticyari gito ah, hari abavuga bati mwebwe umugwi wanyu uri kurushi muri bake cyane ntimuserukira abarundi canke uko ibintu bimeze mu Burundi Ah, mu- mu- mubona ico ciyumviro cabo bari mu gihugu c'u Burundi naco nyene ah, bavuga bati twebwe ibintu byifashe neza tu- turemera umukuru w'igihugu ah, system ihari turayemera baranayitoye kumbure bamwe bavuga ati twaranayitoye niyitegeka mwebwe muri bakenya nta gihugu kitagiramo ibibazo ibibazo bizokwamaho ngaho mu bubirigi ngaho muri amerika ahantu hose ku isi ibibazo biramaho ariko ah, ntibisigura yuko ah, ibyo bihugu byo kwama mu bihano umwe mu bivuga kwiki
hariho hariho hariho imvugo tugomba gu- tugomba kurebera twebwe abanyagihugu uravuga rero n'umuntu akakubwira ati uraba buno muntu bamuciye umutwe umutwe wiwe uriko atembagara mw'ibarabara n'umuhungu wa naka n'uwo kwa naka bamwishe muga bamwishe ntibafatwa ubwo urumva ngo no muri amerika abantu barapfa ngo n'iyo muri buraya ngo abantu barapfa none iyo bapfuye hag- bigenda gute iyo iyo bishwe n'inzego za leta bigenda gute ubu rero udo- nico gituma nibaza yuko abarundi dukwiye gusezerera iyo ngendo ti nahariya n'ahandi ba- n'ahandi barapfa twebwe igihugu cyo mu burundi mumenye ko ari igihugu ca nyuma sinivura sini- sinibaza ukuntu ushobora kubona abantu bapfuye k'ikivunga bangana kujya mubo ugasanga bagizwe- aha- aha- aka- aka- aka- aka- aka- aka- akamitswe n'ingoma kuvuga rero ti twebwe i buraya turi bake ibigo turi bake turabye n'abantu bari i burundi kandi abantu bari i buraya eh, hariho n'izindi mpunzi usanga ziri muri tanzania ziri nyi- ari nyinshi gusumba iziri iziri i buraya i buraya ni kure kandi kuja i buraya ni uburyo ni ni- ni- ni- ni- ni ibintu bit- ni ibintu bidasanzwe bose bose barabizi mugabo rero nibaza yuko ikintu kinyamukuru ni iciyumviro aho umuntu yagishikiriza mu burundi nta ki- nta ciyumviro umuntu ashikiriza mbere ni- iyo aba mu mu burundi umuntu yashobora gushikiriza n'icyo n'icyo ki- n'icyo ciyumviro ni mu burundi nti- nta barundi abo- ubwo butegetsi ntibwari kubujugunira ngo bugire ubwoba ngo basavye ngo bi- ngo biye- ngo biyerekane je na- je naje ndibaza murakeka ko baba barajugumiye niko mubibona
barajugumiza ndavye ivyo ivyo ivyo ivyo ivyo vyandiko bavuze ukuru batu ukuru batuvuga ukuru ba ukuru ukuru ba- bagiye genda kubwira babwiye ko n'aba- n'abari ba- baherekeje umukuru w'igihugu n'abaje n'aba- bari bari mu nzego mu nzego mu nzego nshingirangana baranyirondiye bwanje ati ivyo bintu n'ukuri n'ukuri bihagarike rero nibaza yuko ivyo bintu tugomba ku- tugomba- turagomba kubi- kubijamo kubi- kubijamo ku- ku- ku- ngo tumwe tubi- tubihariramo cane abantu barafise uburenganzira niba mu burundi badashobora kugira uburenganzira bwo ku- bwo kugira manifestation aha turabukora rero ko senefdede nayo ivuga ati twebwe natwe twarashigikiye umukuru w'igihugu kuba atazi nabo bagira indi contre manifesta- mani- manifestation rero ko twebwe twasabye uruhusha leta y'ububirigi ikaduha uruhusha tukagira tukagira tukagira iyo- iyo myiya- iyo miyamamazo iyo- iyo iyo myerekano kandi hari na condition climatique zimeze zimeze ukuntu hakanye cyane abandi nabo bashimye kuja ku- aha- aho aha- aha- ahashushe kandi twebwe nta kibazo kuko ni uburenganzira bwabo mugabo twebwe twari hanze twebwe twariko tura- tu- twebwe twariko turavuga ibitagenda ucumeye ngo eh, ni ntama yuriye inzu yerekana yuko ku bisanzwe ka gateka kazira muntu kaguma gatosekara mwewe uribaza yuko iyo tuba turi mu burundi bari kwemera iyo mye- iyo- iyo mye- iyo mye- iyo mye- iyo myerekano ntabyo bari kwemera kandi bara- kandi barabigara- kandi barabigaragaje ubiravye n'abantu be- ah, n'abantu benshi novuga ati benshi bagiye kwakira umukuru w'igihugu tureke kubideha kuko bwa ambassade ndiko ndavuga ambassade yose yo mu Burundi ya- y'abarundi y'uburundi kandi burayi bari baje leta yari yazanye aho nk'abantu bari- barenga mirongo ibiri na bangahe Ba- mirongo ibiri na bangahe hanyuma ah, ah, ntanduze nta siniyumvira yuko abantu bagiye eh, mu- mu- mu- ku- ku- bumviriye ikumvirizo umukuru w'igihugu ko bose bobo- bose ba- ba- ba- ba- biyumvira yuko ba- bagiye n'umutima ucyorowe kuko uravye agahato u- uravye ukuri basemerera sinibaza yuko bagiye n'umutima ucyorowe mugabo ivyo twe ntibituraba imico bituraba gusa nivyo twakoze kandi twishimiye kandi twashimira abo nabo nabo bantu nabo bantu nabo barundi bifatanije natwe bakaza bakagaragaza akababare kabo bakaza bakashigikira bene wabo bari mu Burundi batagira aho bavugira Mm, urakoze cyane birumvikana kandi ni byiza ko mwashoboye gushikiriza ibyumviro byanyu mugahabwa n'ubwo burenganzira reka tubandanye nakire uwundi munywanyi w'ijwi rya amerika amaze akanya katari gato arindiriye ku murongo eri kiteretse eri kiteretse uratwumva
ndabumva
Eh, shi- ego ikibazo cyangwa icyiyumviro eri
radiyo y'icyiyumviro ni uko mbona yuko ibintu byoza byoza mu buryo twese tukaba bamwe Eh, yes
alo eri uratwumva Eh, ndumva ko eri afise akabazo ku murongo wa telefone eh, harimo akaruru eh, sinzi ibyo eri arimo Eh, ariko eh, nk'uko tuba twababwiye ku murongo wa telefone turiko turagerageza kuronka ah, umuyobozi wa diaspora ndundi Eh, sinzi ko mu buhinga bw'ivyuma bamufise ariko nawe nyene yarafise ivyo ashikiriza Eh, barambye ko telefone itariko irakunda cane Eh, ngarutse ku mutumire turi kumwe eh, ku murongo wa telefone none mushingantahe eme magera ah, intwaro ya perezida petero nkurunziza n'intwaro ya evariste ndayishimiye ah, bari mu myerekano mwavuze mwarashikirije ivyiyumviro y'uko mutazishigikiye kandi agateka ka muntu katifashe neza none hokogwa iki ko sisiteme ari ihari ubu hokogwa iki mwe mwifuza ko hokogwa iki
twe twifuza yuko nk'umurundi wese yishira akizana mu burundi mwabumvise yuko eh, nk'ivyo bitigiri biteye ubwoba vy'abantu bariko baricwa dushaka ko ibyo ibyo bi- ubwo bwicanyi bubanza bugahagarara ibyo byo gutoteza abantu bi- bi- bi- biga- bikamanza bigahagarara turakeneye kandi yuko ubut- ubutungane butunganiriza bose bugatunganiriza ah, abarundi bose ruka- ukabona ko abarundi bose ari bamwe tugashaka yuko abantu bose baja mu ntwaro babishoboye akazi k'akaronka ababi- ababishoboye mugandika ntihaba akazi kuko abantu bamwe ngo kubera ngo ni mu mugambi kanaka kuri cyangwa se FDD urabona yuko abarundi batangana ku- ku- ku- badafise amategeko angana mu Burundi turakeneye yuko izo mbonerakure izo soreso z'imbonerakure zigenda zigafata abantu zigasanga zigasanga umuntu yibereye mu itiro zigasanga umuntu yibereye ku mu- ku- ku murimo zikamwa- zikamu- zikamwambura zikamukubita mbere zikunda kumwica zikamwica abara- abara- abarabiriye abo umutekano ukaba umutekano uki- uka- kubahirizwa kubahirizwa kuri bose nawe kuvuga ati yego yego birumvikana turi ko turaja ku musozo w'ikiganiro ah, murakoze cyane rwose ko- hanyuma Mhm.
eh, hanyuma hakaba ibiganiro hagatunganywa ibiganiro byo ku barundi bose kugira ibibazo bihari bira- bi- bi- bi- bi- bi- bi- birangire ni ukuvuga yuko ca kiganiro ba- camwe c'arusha cari catanguye kiga- kigahera kika abo muri senevd bakagenda na leta bakagenda ba- bata- bata- bata- bata- batagisho- ba- kidashojwe Ego, mushinga nawe Aime Magera, ibi- ivyo biganiro Eh.
bisubukurwa kugira ngo iyo fedorute mu kapa yari yakoze ije mu ngiro none mu masegonda make cyane ibiganiro vyoba hagati ya nde nande neza na neza mu masegonda make ibiganiro biri ibiganiro biba hagati y'abarundi bose ni ukuvuga abarundi batavuga rumwe na leta n'abarundi n'abarundi na- domeka na- ko na- amazina abatavuga rumwe na amazina leta- na leta.
amazina Nukuvuga witfuza amazina ubona yabo kwicarana na leta y'u Burundi amazina ni bande
leta- leta do- hari umugambi senedefite uri muri leta mugabo hakaba hari umugambi ukomeye u- wa- usenere kuko niwo uri kurabura abantu benshi hakaba n'indi migambi nyene iri hanze eh, i- ibiri mu iri mu nani zi- zi- iri hanze ndi- nayi- ne- mbe ndayipfuna bayivuga ye- imigambwe yose eh, mugabo atari bwa buhojo- bwa buhojojo bw'imigambwe mirongo ine n'inga mugabo hariho imigambi ikomakomeye hakabamwo societe civile ariyo societe civile i- irakora nayo nyene ikajamwo mbere ha- kugira ngo habe i- icegeranyo haba amasezerano atuma abarundi badashobora kujyana aka- amasezerano agarukana kandi agakomeza eh, arusha
urakoze cyane eme magera ngaho mu gihugu cy'ububirigi ku kanya wahaye radiyo ijwi rya amerika turagushimiye cyane reka nshimire kandi n'abashikirije ibyumviro byabo ah, n'ibibazo ku mirongo ya telefone eh, no kuri facebook Eh, ndabashimiye cyane rwose mu kiganiro muri isanga mwitabyemwo kuri uno munsi wa kabiri Eh, mwari muri kumwe na oriane tangishaka abamfashije mu buhinga bw'ibyuma ni diodone cyubahiro mubandanye mwumviriza radiyo ijwi rya amerika ibiganiro n'amakuru turabashimiye cyane mwese